iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika uyu munsi ni kuwa gatatu itariki indwi y'ukwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na federike nkurikije ateramije ibiganiro by'uyu munsi umutekano barafashe ingingo zose zibereye ziriko zirashyirwa mu ngiro kugira ngo bakinge eh, kugira ngo iyo migwi ntishobore gukora eh, iryo bara uyu ni Pierre nkurikiye umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi iyi nkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye inama perezida Paul Kagame yagize n'abikorera utwabo turagira kwa ko mu kanya kari imbere cyo kimwe n'ayandi makuru twateguriye reka ariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu hozine munezero mwaramutse neza rosine umwanya ni uwawe udushikirize amakuru waduteguriye urakoze frederic mwaramutse mwaramutse namwe mwese muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika aho muherereye hose amakuru avugwa hirya no hino tuyahere hano muri leta zunze ubumwe za amerika aho mu ijambo ryiwe mu rya nyuma ku bijyanye n'umutekano perezida barack obama wa leta zunze ubumwe za amerika yashimiye abajejwe umutekano hano muri amerika mu iryo jambo yashikirije kuri yashikirije kuri uyu wa kabiri mu kigo cy'abasirikare mcdill air force base mu gisagara cha Tampa muri leta ya Florida President Obama yamiriye kura kamo do, ka Donald Trump aheruka gutogwa ngo arongore igihugu kubijanye no kwinuba abayoboke b'idini rya Islamu imbere gushikiriza iryo jambo President Obama yagiranye umubonano n'abarongoye abandi mu gisirikare aho yagarutse ku rupfu rwa Al Ben Laden no ku ntambara yo kugwanya iterabwoba yaranze ibiringo vyiwe bibiri yibukije abari aho ko yatanguye ibiri ikiringo cya mbere hari abasirikare bashika ku bihumbi ijana na mirongo umunani bari muri iraki na afghanistani akaba arangije icyo gitigiri ubu kiri munsi y'ibihumbi cumi na bitanu max abrams umuhinga mu by'iterabwoba muri kaminuza ya north eastern amenyesha ko icyaha cy'inyanduruko kuri iraki yabaye ingingo yafashwe na perezida george w bush yo gutembagaza intwaro ya saddam hussein Abrams atuma urutoke Perezida Obama ko nawe yahinduye intwaro mu gihugu ca Libya yamara avuga ko ibikorwa vya Perezida Obama mu kugwanya iterabwoba ari ivyo gushima abategetsi ba Nigeria hamwe n'ishiramwe mpuzamakungu nibamenyesha ko bashobora gutora umuti w'ingorane zugarije abanyagihugu mu buraruko bushira ubuseruko bw'ico gihugu ari hamwe baronkejwe imfashanyo ikenewe muri ni muri iyo ntumbero ishiramwe mpuzamakungu onu yateye akamo kuri uyu wa mbere isaba imfashanyo y'uwo mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi irenga umuriyaride w'amadolari agenewe gufasha abantu bashika ku miliyoni indwi basindikajwe n'intambara ya Boko Haram Zainab Ahmed umushikiranganje wa leta muri Nigeria amenyesha ko ico giharuro gihindagurika bivanye n'uko aho uturere tumwe abo bagwanyi ba Boko Haram basuye kwigarurira ivyo ngo bigatuma abanyagihugu bama mu ngorane zidasanzwe mwomenya kandi ko intambara y'umugwi Boko Haram mu buraruko bwa Nigeria yatanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda ikaba imaze guhitana abanyagihugu bashika ku bihumbi mirongo ibiri nayo abagera ku ma miliyoni bakaba bamaze guta izabo bahungira mu bihugu bibanyi vya Nigeria umugwi w'abaharanira agateka kazina muntu muri Syria usanzwe ukorera mu gihugu cy'Ubwongereza umenyesha ko ibitero vy'indege z'Uburusiya vyatanguye mu kwezi guheze kubirindiro vy'abagwanyi mu manuko bushira uburengero bw'igisagara ca Aleppo bimaze guhitana abantu bashika ku majana atatu n'abandi bahurugwa ku mu gihumbi bakomeretse bagizwe hanini n'abagore hamwe n'abana uwo mugwi umenyesha ko kuri uyu wa kabiri habaye ibindi bitero bigana uturere turimwe impunzi mu ntara ya Idlib ku birometero bishika ijana uja mu gisagara ca Aleppo ni mu gihe igihugu c'Uburusiya cyari cyatangaje mu kwezi guheze ko kigiye kubandanya ibitero mu ntara za Idlib na Homs mu ntumbero yo gushikira President Bashar al-Assad umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Syria yatangaje ko leta ya Syria itaroti itanga agahengwe canke ngo ihagarike ibitero muri Aleppo ivyo tuma abagwanyi bari muri ako karere batavayo ivyo akaba yabishikirije inyuma y'imisi itatu abarongozi b'imigwi y'abagwanyi iri muri Aleppo barahiye bakarengwa ko batazova muri ako karere n'inyuma y'ibitero bikomeye leta iheruka gukora muri ako karere abaserukira ibihugu vyabo bamenyesha ko uko kutumvikana gushobora kongereza intambara muri Aleppo mu misi iri imbere kiretse hashizweho amasezerano aheraheza ibitero bimaze imisi by'indege z'Uburusiya na leta ya Syria uguhangana kuri hagati y'ibihugu vya Pakistani n'Ubuhindi birabangamiye akigoro ko gutora umuti w'ibibazo by'umutekano biri muri ako karere umumenyesha makuru Imtiaz Alam akorera muri Pakistani mu rwandiko asohora mu kinyamakuru The News amenyesha ko inama yari yatunganijwe mu n'ubuhindi ku bijyanye na Afghanistan ataco yashitseko Alama avuga kandi ko mu kwezi guheze inama y'akarere yari itegekanijwe kubera muri Pakistan yasibijwe ku mvo zo kutumvikana hagati y'ubuhindi na Pakistani Hassan Askari Rizvi umuhinga mu vya politiki akorera muri Pakistani avuga ko uko kutumvikana kugeze kure ni mu gihe umushikiranganje wa mbere w'ubuhindi Narendra Modi yasabye ku mugaragaro ko igihugu ca Pakistani co kumigwa n'amakungu inyuma y'igitero cabaye mu kwicenda ku kirindiro c'abasirikare b'abahindi mu karere ka Kashmir igitero cahitanye abasirikare 18 inama iheruka kubera mu gihugu c'ubuhindi ikaba yapfundiswemwo gukorera hamwe kugira haboneka amahoro n'iterambere muri Afghanistan igihugu kimaze igihe cugarijwe n'intambara Ajay Has Ajay Sahni umuyobozi w'ikigo citaho amatati amenyesha ko ingingo ingingo zasohotse muri iyo nama ari amajambo gusa chancelier angela merkel w'ubudagi amenyesha ko agiye kubuza abakenyezi bayoboka idini rya isilamu kwambara bitwikiriye mu maso mu ntumbero yo guhagarika imico ishobora gukura ibangabanganwa gukura ibangabanganwa aho mu budagi merkel aheruka gutorwa n'umugambwe akomokamwo abakristu b'abademokrate kugira arongora ikindi kiringo yatangaje mu nama y'uwo mugambwe ko kuri uyu wa kabiri ko iyo nyambaro idakwiye kwemerwa mu bibanza byemewe n'amategeko
urakoze rosine ku makuru uheje kudushikiriza urunani rw'abikorera utwabo mu rwanda rurabandanya kugaragariza ubutegetsi ko buteba kubishyura ku gihe ku bikorwa baba bakoreye leta bigatuma ibikorwa byabo bidatera imbere ibyo byatangarijwe umukuru w'igihugu cy'u rwanda paul kagame mu kiganiro bagiranye ku iterambere ry'igihugu perezida kagame yategetse abajejwe icyo kibazo kimaze igihe kirekire kukivana mu nzira bidatevye ni inkuru ya mugenzi wacu eric bagira ubusa ibi ni ibiganiro byabaye hagati y'umukuru w'u rwanda paul kagame n'abikorera baturutse mu ntara zose n'umujyi wa kigali perezida kagame yari yabanje gutaha ku mugaragaro inyubako ebyiri z'ubucuruzi zuzuye mu mujyi wa kigali zubatswe n'abikorera izo ni shike na kigali hayiti zombi zatwaye akayabo ka miliyari zigera kuri mirongo itanu z'amafaranga ibyo biganiro byiganjemo amashimwe ku mpande zombi abikorera barashima inama zikomeye bakura ku butegetsi nabwo bugashima ubufatanye butajegajega bw'abikorera mu iterambere ry'u rwanda abikorera muri ibi biganiro bongeye gusaba kagame kuzongera kwitoreza gutegeka u rwanda kuri manda ya gatatu mu mwaka utaha bibiri na cumi na karindwi ntacyo yabivuzeho nubwo biri uko abikorera baracyafite imbogamizi zibazitira mu iterambere baratunga agatoki leta kutabishyurira igihe bayikoreye bikabadindiza mu iterambere bwana benjamin gasamagera ni perezida w'urugaga rw'abikorera mu rwanda abikorera kandi baracyafite ikibazo cyo gutinda kwishyurwa na bimwe mu bigo bya leta baba barahaye serivisi iyi ni ingingo itari nshya mu matwi y'abavuga n'ababwirwa kenshi byakunze kuvuga ko zimwe mu nzego za leta zidindiza abikorera mu kubishyura ahanini zishaka ruswa ibintu byo kutishyura abantu kandi ntuhakana ko bafitiye amafaranga nta nubwo uvuze ko wayabuze ukiyashakisha ariko ntabwo bishyuwe gusa kera ubundi uyu muntu yajyaga abikora atyo nyine kugira ngo wibwirize bakabicuruza ukamenya ko niba bigomba kwihuta urasiga kimwe cya cyangwa ndetse ariko ubwo ntabwo biri ku ruhande rumwe noneho na private sector nyine ikabyihutisha kuri iki kibazo perezida kagame yasabye ko inzego za leta zakora inshingano uko bikwiye inzego za leta rero rwose ziri hano mu byumve ko niba hari ibigomba gutinda bifite impamvu ntizisobanuye mu gukomeza guteza imbere u rwanda no gusigasira ibyagezweho bwana kagame yahanuye abikorera ko ibyo byose bitashoboka igihe inzego zitagirana icyizere mu bindi bibazo bikizitiye abikorera cyane urubyiruko byiganjemo iby'amabanki n'ibigo by'imari bitabegera uko bikwiye ahanini kubera baba bakishakisha sefasi nshimyumuremyi afite uburanga uruganda rukora amavuta amasabune n'ibindi bikoresho by'isuku n'isukura mu karere ka musanze tugira imbogamizi zikomeye kubera ikibazo cyo gutangira izo nganda ziciriritse izo nganda ziba zifite ibikoresho zikora bikenewe ku isoko ariko ugasanga ubushobozi bwo kugira ngo banki cyangwa n'ibigo bindi bikomeye nka za nirida ziba zashyizweho na leta byegera urwo rubyiruko biracyari imbogamizi mu bimaze kugerwaho byumvikana ku minwa y'abategetsi nka bwana francis gatare ukuriye ikigo cy'igihugu cy'iterambere rdb ni uko abikorera mu rwanda bakomeje guhatanira kwihangira imirimo ku buryo bandikisha ibikorwa byabo bishya by'ubucuruzi buri munsi birenga ijana na mirongo itanu aravuga ko n'ibyo bikorwa by'ubucuruzi bitungutse ababifunguje badaseta ibirenge mu kubifungisha bagashakishiriza mu bindi bishya nabyo byunguka bwana gatare ashimangira ko buri munsi ikigo rdb akuriye cyakira amadosiye hagati ya magana abiri na magana abiri mirongo itanu baka inguzanyo zishingiye ku ngwate ibi biravugwa mu gihe ubushomeri bwo bukomeje kuzamuka umunsi ku wundi ubushakashatsi bw'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare bwa bibiri na cumi na rimwe bibiri na cumi na kane bushyira abatagira icyo bakora kuri gatatu ku ijana mu gihugu hose icyenda ku ijana barangije amashuri yisumbuye mu gihe cumi na bane ku ijana bo barangije amashuri makuru na za kaminuza muri iki kiganiro n'abikora nk'uko akunze kubigarukaho mu ruhame perezida kagame yongeye kutarya iminwa mu kunenga politiki z'amahanga ariko arangwa no kwisegura inkoni dukubiswe mu myaka makumyabiri ishize twigishwa politiki A- abadukubitaga inkoni izo nkoni bari mu bibazo bya politiki abahungu ntabwo muzaturekure tujye kwigisha abantu politiki nta politiki bazi none none dore ingaruka zabyo aho ugiye hose hose bararira birirwa barira barira bararira Eh? ubwo dushobora gutangira gutanga imfashanyo natwe buriya
iyi ngingo ya politiki bwana kagame yagumishije mu marenga avuga ko byanze bikunze ubuzima hafi ya bwose ariho bwubakiye hari bamwe baketse kuruta ko yaba yabwiye abafaransa bafatiye ku myaka makumyabiri perezida kagame yakomojeho kandi imibano y'ibihugu by'u rwanda n'ubufaransa yakunze kuzamba akabagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali abanyekongo bashika ku ijana na mirongo itandatu nibo bahungiye kuri uyu wa mbere muri komine buganda intara ya cibitoke bavuye mu ntara ya kivu y'ubumanuko bavuga ko bahunga intambara ziriko zihuza abasirikare ba kongo n'imirwi y'abamayimayi ivyo biremezwa na musitanteri wa komine buganda ni inkuru ya mugenzi wacu evariste nzikobanyanka ku muhingamo w'uyu wa mbere niho abakongomani baturuka mu duce dutandukanye tw'igisagara ca sange zone ya uvira mu ntara ya kivu y'ubumanuko turi mu buseruko bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo binjira ku butaka bw'uburundi mu ntara ya cibitoke batumbereye muri komine buganda nk'uko vyemezwa na musitanteri w'iyo komine emmanuel bigirimana yemeza ko abo bakongomani bahunga intambara ziriko zihuza abasirikare ba kongo n'imigwi y'abanyekongo bo mu bwoko bw'abamayimayi ku munsi w'ejo twarakiye abantu b'abakongomani ubwoko bw'abakongomani bwaje buva muri icyo gihugu bavuga yuko hari imirwano igizwe n'abantu bita abamayimayi hamwe n'abasirikare abo bantu bakaba baje baciye ku rya kane rya gasenyi hanyuma baciye baza bashika kuri komine bazananye muri iyo mihora ikigiriro cabo gishika ku ijana na mirongo itandatu eh, kigizwe n'abana ijana na bane abagore mirongo ine na bane n'abagabo cumi na babiri uwo mutegetsi yabwiye ijwi rya amerika ko abo bakongomani bahavuye bajanwa ku mugoroba w'uyu wa mbere mu ikambi y'icishemere babifashijwemwo n'ishirahamwe ritabara imbabare croix rouge twebwe tumaze kumenya uko twabyakiriye nk'uko itegeko wajejwe impunzi twarabakiriye nta kindi twari gukora atari ukubakira hanyuma abantu bajejwe ibya kuwa ruje baciye babashikana ahantu mu cishemere ahantu hari transite y'abarifije b'abakongomani icishemere aho izo mpunzi zituruka muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo zaraye ijoro ry'uyu wa mbere rishira uwa kabiri zemeza ko zihunga umutekano muke umutama amapambano w'imyaka irenga mirongo itandatu ari muri abo bakongomani baraye bahunze ababazwa n'ingene yataye urwiwe agasaba ko umutekano wogaruka twahunze kubera esikirite umutekano muke nicyo cyatumye kituzana guhunga kugira duhunge kugira umutekano mukeya kubera umuntu kuva mu muryango wiwe si byiza kuta imirima n'ibindi ibyo ni ingorane twosaba ko ibintu byogenda neza abo bakongomani bo muri kivu y'ubumanuko babazwa n'ingene bama bataye izabo kubera intambara z'urudacika kuva mu mwaka wa bibiri na cumi uno musore atashinye kwivuga izina yagiriza leta ya kongo kwitaba akingira turabangamiwe cyane muri kongo nta mutekano uhari leta ntacu ikora kugira ngo amahoro agaruke ako kaduruvayo ko gutuma abantu bahunga bata ibyabo ibyabo biribwa n'izo nkozi z'ibibi ba mayimayi icyo dusaba leta ya kongo ni uko yita kuri buri muntu wese w'umukongomani n'aho atuye aho ariho hose ntiyite ku mutekano w'i Kinshasa aho abanyapolitike bicaye igerageze natwe ituzanire ingabo na polisi zicunga umutekano mu baturage bo muri nord kivu na sud kivu abakongomani bataye izabo kuva kuri uyu wa mbere ikambi bashikiyemo y'icishemere mu ntara y'ibitoke yashinzwe kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu yashinzwe kugira yakire iby'imfatakibanza site de transit mu gifaransa abakongomani bahunga intambara zo mu buseruko bwa kongo inyuma yaho baca bajanwa mu makambi y'ibwagiriza mu ntara ya ruyigi ikobero mu ntara ya muyinga n'ikavumu mu ntara ya cankuzo icishemere mu ntara y'ibitoke evariste nziko banyanka ijwi rya amerika igipolisi cy'u Burundi kiremeza ko caronse amakuru ko hari ibitero by'iterabwoba by'intagondwa bishobora kuba ku butaka bw'u Burundi umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurukiye avuga ko amakuru y'ibitero nk'ivyo atari mashasha ni mu kiganiro yahaye iradiyo ijwi rya Amerika si amakuru mashasha musanzwe mubizi yuko kuva aho igihugu cy'u Burundi kirungikiye ingabo gufasha mu bihugu byo hanze bifite ingorane z'umutekano cyane cyane mu gihugu cya Somalia uriya mugwi w'iterabwoba witwa al shababu wagumye ugomba uvuga yuko ushobora gukora ibitero nk'ibyo mu gihugu ayo makuru rero muri ino minsi nk'uko twari mu gihe igipolisi cyari kimaze kuyaronka n'ubu turayasize ko bashobora gukora ibyo bitero ariko rero si ibya mbere ayo makuru aba bama babivuga hanyuma abajejwe umutekano bagafata ingingo zibereye n'ubu rero niko bimeze abajejwe umutekano barafashe ingingo zose zibereye ziriko zirashyirwa mu ngiro kugira ngo bakinge kugira ngo iyo migwi ntishobore gukora iryo bara ibyo rero nibyo twabwiye abarundi tubasaba yuko batocika ivutu tubasaba yuko ahubwo baguma batekanye bakarushizaho kuraba neza umuntu uwo ari we wese cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose gishobora guhungabanya umutekano kugira ngo batange amakuru hakiri kare ku nzego zibijejwe zibonereho gukinga kugira ngo ntihagire ibara rigwa iyo mirwi iyo ari imirwi y'abanyamahanga cyangwa n'imirwi y'abarundi
abamaze kuvuga ko bashobora gukora ibyo bitero niba ari uriya mugwi witwa al shabab ariko murabizi yuko hariho n'iyindi migwi y'inkozi z'ikibi cyane cyane bamwe bahoze bari mu bikorwa by'imigumuko murazi ko nabo nyine bigeze gukoresha ibyo bintu by'iterabwoba murazi batera amagerenade ngaho bujumbura ku banyagihugu bitekaniye bariko barifatira agacupa bariko bagomba gufata ingendo mu bitero vy'amabisi birya navyo nyene vyari ibikorwa vy'iterabwoba ayo makuru asohotse inyuma yaho mu ndwi iheze habereye igitero ku muhanuzi mukuru wa perezida mu vyerekeye guhanahana amakuru ayo makuru batangaje yoba afitaniye isano n'ivyo bitero vyabaye kuri iyo mutegetsi kiriya gitero cakozwe kuri uriya muntu uravye ukungene cakozwe biraboneka yuko naco nyene kija mu bitero vy'iterabwoba kuko umuntu w'umusivile ataba ari umusirikare ataba birwanisha bafite ata ntambara barimwo abantu bakamutera harimo n'abasirikare bakamutera kurya bakamurasa bunyamaswa navyo nyene vyitwa ibikorwa vy'iterabwoba ari naco gituma iyo tuvuze yuko inzego z'umutekano zaryamiye amajanja kugira ngo zihangane n'ico cose gishobora guhungabanya umutekano gikoresheje ubwo buryo bw'iterabwoba n'ivyo vyose biba birimwo kuvuga rero ko bifitaniye isano hari kuri kiriya gitero amatohoza yaciye atangura hari abamaze gufatwa amatohoza niyo azoheza akavuga ukuri nimba aho ibyabaye byaba bifitiye isano n'ibindi bishobora kuba canke ikindi icyo ari cyo cyose gishobora guhungabanya umutekano mu kurekera uriya muguri kurakora aya matohoza hariya kugira ngo ukore akazi kawo neza urangize igikorwa cawo iyo mirwi muvuga ko ishobora gukora ibitaro by'iterabwoba yoba iri mu Burundi canke izoba ivuye hanze mu gihe yoba ivuye hanze izoca ku rubibe uruwe nanjye nshaka kubaza none al shababu uno munsi iherereye hehe abajejwe umutekano ngaha mu burundi cyungerera mu gihugu cacu ku mbibe aho hose hari ikintu gishobora kugirirwa nabi biciye muri ubwo buryo bw'iterabwoba murazi bajya abantu kenshi bakunze gutera ibitera ahantu baba bakoranira abantu benshi mu masoko mu mashure mu masengero murazi ko bakunze no gutera ibya bitero byabo ku bintu bimwe bimwe inyubakwa zimwe zimwe ziba zihambaye mu gihugu mu majambo bake mutubwire imigambi y'ipolisi n'igisirikare kiriko kirafata kugira ngo giteshe aboba bashaka gukora ivyo bitero vy'iterabwoba ibikorwa bikoreshwa mu gukinga iterabwoba ni vyinshi cane hari mbere n'ibitavugirwa ku maradiyo kuko nkumbure n'ababa bagomba gukora ivyo nabo usanga bariko barumviriza ariko twakubwira muri rusange yuko ingingo zibereye nk'uko igihe cyose abajije umutekano barose amakuru nk'ayo bahora babyifata n'ubu biriko birafatwa hari n'izamaze gufatwa ku buryo ibyo bintu bidashika bishyitse naho bahita bagahangana nabyo ntihagire ibyononekara pierre nkurikiye umuvugizi w'igipolisi cy'u burundi murakoze cyane rwose ku kanyamaduhaye yego murakoze namwe Eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamaranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho ni wa mwanya w'ikiganiro amerikana cereke vyaranze leta zunze ubumwe za amerika muri kahise hamwe no muri ibi bihe tugezemwo
mwaramutse neza igitero cya pearl harbor kimaze imyaka mirongo irindwi n'itanu kibaye nicyo cyatumye leta zunze ubumwe za amerika yinjira ku mugaragaro mu ntambara ya kabiri y'isi yose ndetse urebye ni nacyo cyabaye intandaro y'icyo bita bomba atomike intwaro kirimbuzi za mbere na mbere mu mateka y'isi ikaze mu kiganiro amerikana minisitiri w'intebe w'ubuyapani shinzo abe azasura pearl harbor nyuma ya noheli ni ubwa mbere umukuru wa guverinoma y'ubuyapani azaba agiye muri iki cyambu cya gisirikare cya leta zunze ubumwe za amerika ubuyapani bwarashe nabi cyane ku itariki ya karindwi y'ukwa cumi na kabiri mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine na rimwe asobanura impamvu y'uru ruzinduko shinzo abe yaravuze ati ntitugomba kwibagirwa ishyano ry'intambara uru rugendo ni ikimenyetso cy'ubwiyunge na leta zunze ubumwe za amerika mu kwezi kwa gatanu gushize perezida barack obama nawe yari yabaye umukuru wa leta zunze ubumwe za amerika wa mbere na mbere wasuye umujyi wa hiroshima ingabo zayo zarasheho intwaro kirimbuzi ya mbere na mbere mu mateka y'isi yarahavugiye ati ku itariki ya gatandatu y'ukwa munani mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu urupfu rwahubutse mu ijuru rugwira hiroshima isi ihita ihindura isura perezida obama yaboneyeho gusaba ko isi yarandura burundu intwaro za kirimbuzi ibihugu byombi leta zunze ubumwe za amerika n'ubuyapani bifatiza ingendo za perezida obama na minisitiri w'intebe shinzo abe ko ari intambwe ikomeye mu mateka pearl harbor ni iki pearl harbor ni icyambu cya gisirikare gikomeye kiri mu kirwa cya hawaii muri leta zunze ubumwe za amerika kirimo ikigo cya gisirikare kinini indege z'intambara amato y'intambara n'ibyoganyanja by'intambara byinshi ni naho hari icyicaro gikuru cy'ingabo za leta zunze ubumwe za amerika zirwanira mu mazi zishinzwe inyanja ya pacific united states pacific fleet zigizwe n'umutwe wa gatatu n'umutwe wa karindwi w'izi ngabo rero zirwanira mu mazi abayapani bateye pearl harbor ku buryo butunguranye mu gitondo cyo ku itariki ya karindwi y'ukwezi kwa cumi na kabiri mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine na rimwe saa moya n'iminota mirongo ine n'umunani indege za mbere z'intambara z'ubuyapani nibwo zarashe zari ziturutse mu birometero magana atatu zizanywe rwihishwa cyane n'ubwato bunini butwara indege z'intambara butandatu bwari buherekejwe n'andi mato menshi y'intambara indege z'intambara zose zaje muri iki gitero ni magana atatu na mirongo itanu n'eshatu igitero cyamaze hafi amasaha abiri cyahitanye abanyamerika ibihumbi bibiri na magana ane na babiri barimo abasivili mirongo itanu na batanu abandi banyamerika igihumbi n'ijana na mirongo itatu n'icyenda bagikomerekeyemo bikomeye ubwato bwa gisirikare bwa amerika cumi n'umunani bwararohamye cyangwa burangirika bikomeye naho indege z'intambara za leta zunze ubumwe za amerika ijana na mirongo inani n'umunani zarashwanyaguritse burundu izindi ijana na mirongo itanu n'icyenda zarangiritse cyane bikomeye ku ruhande rw'abayapani abasirikare mirongo itandatu na bane baguye muri iki gitero undi umwe yatawe muri yombi n'abanyamerika abayapani bagitakarijemo kandi indege z'intambara makumyabiri n'icyenda izindi ndege zose zisigaye magana atatu na makumyabiri n'enye n'ubwato bwazizanye bwose byasubiye mu birindiro byabyo ntacyo bibaye abanyamerika ntibari biteguye iki gitero na gato amangazini y'amasasu yari afunze n'ingufuri indege zari ziparitse ku kibuga ari nyinshi imbunda za rutura zirinda icyambu nta masasu zari zifite enye kuri mirongo itatu n'imwe zari zihari nizo zonyine zashoboye kurasa abasirikare ba amerika bari muri iki kigo bagera ku bihumbi makumyabiri na bitanu bari bafite indege magana abiri na mirongo itatu n'imwe n'amato y'intambara mirongo inani bari bafite uburyo bwo kuneka abayapani ariko bamenye iby'iki gitero gishigaje iminota mirongo itatu gusa ngo kibagwirire ntibabona umwanya wo kukitegura uko bikwiye ijwi ry'amerika ikiganiro amerikana amaze kumenya iby'igitero cya pearl harbor perezida wa leta zunze ubumwe za amerika w'icyo gihe franklin delano roosevelt yaravuze ati uyu ni umunsi w'ikivume mu mateka y'igihugu cyacu abaturage ba leta zunze ubumwe za amerika bahise banga ubuyapani n'abayapani urunuka ku buryo budasubirwaho ntibajuyaje uwo munsi bahise batangira kotsa igitutu guverinoma yabo kugira ngo ijye guhora ku itariki ya munani ukwa cumi na kabiri igihumbi magana cyenda na mirongo ine na rimwe ni ukuvuga igitero cyaraye kibaye leta zunze ubumwe za amerika yatangaje ku mugaragaro ko itangije intambara ku buyapani kugeza icyo gihe amerika nta kindi yakoraga usibye gusa gutera inkunga rwihishwa ibihugu by'uburayi nguko uko amerika yinjiye mu ntambara ya kabiri y'isi yose iyi ntambara yarangiye leta zunze ubumwe za amerika irashe ku buyapani intwaro za kirimbuzi cyangwa se bombe atomike ebyiri za mbere na mbere kandi za nyuma mu mateka y'abantu iya mbere yaguye ku mujyi wa hiroshima ku itariki ya gatandatu y'ukwa munani igihumbi magana cyenda mirongo ine na gatanu iya kabiri yaguye ku mujyi wa nakasaki hashize iminsi itatu ku itariki ya cyenda ukwa munani igihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu hari abashakashatsi bemeza ko izi bomba atomike ebyiri n'ingaruka zazo mu myaka yakurikiyeho kugeza ubu zahitanye abantu bagera ku bihumbi magana ane none rero abakuru b'ibihugu byombi barashaka kwiyunga ariko no kuzirikana aya mateka mabi inshuti zacu ikiganiro amerika nacyo uyu munsi ntagihumurije ndabashimiye cyane rwose mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi
ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumvirize ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
gukomeza uburenganzira bw'abakozi biri mu migambi ya politiki yo hanze ya leta zunze ubumwe za amerika intumwa idasanzwe ya leta zunze ubumwe za amerika ku bibazo vyerekeye abakozi mu makungu sarah fox atangaza ko gushigikira uburenganzira bw'abakozi nk'ubwigenge bwo kugira amakoraniro no guharanira uburenganzira bwabo bari hamwe ngo ni ikintu gihambaye mu migambi ya amerika mu bijanye n'ubutunzi sarah fox avuga ko uburenganzira bw'abakozi ari uburenganzira bw'ikiremwa muntu ngo ni uburenganzira kandi mu bijanye n'ubutunzi atangaza ko kurekurira abakozi gukoresha ubwo burenganzira bwabo ari ikintu gikomeye cyane ku byerekeye gukomeza ubutunzi abantu batari bake basangira amenyesha ko ibyo bituma haba umutekano na demokarasi n'amahoro mu bihugu bitandukanye aho abantu bose bumva ko bafise uruhara mu byerekeye ubutunzi sarah fox n'abo bakorana mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa leta zunze ubumwe za amerika barakoranye n'amaleta yo mu mahanga kugira batorere inyishu uburenganzira bw'abakozi mu bihugu nka bangladesh aho ihinguriro rikora impuzu ryasenyutse rihitana abantu igihumbi n'ijana na mirongo itatu n'indwi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu sarah fox avuga ko bakoreye hamwe leta ya amerika umuryango w'ubumwe bw'uburayi na canada hamwe n'ishyirahamwe rijejwe abakozi ku isi na leta ya bangladesh mu mugambi wo gufasha gukomeza uburenganzira bw'abakozi no gutuma uburyo abakozi bakoreramwo bwisunurura kurushiriza atangaza ko ico ari ikintu bashimikiye ko cane amenyesha ko bakoranye n'ishyirahamwe mpuzamakungu onu mu mugambi wo kwiyemeza mu kiringo cyo hafi n'ikiringo kirekire kiri imbere mu bijyanye no kubahiriza uburenganzira bw'abakozi hamwe n'uburyo bakoreramwo muri icyo gikorwa harimwo gusuzuma uburyo abakozi bakoreramwo mu mahinguriro ibihumbi bine barakoranye n'ishyirahamwe onu na leta ya bangladesh ku byerekeye gutunganya gushasha amategeko yerekeye akazi gutohoza no gutuma abakozi badafatwa nabi mu kazi kabo leta zunze ubumwe za amerika zizobandanya gukorana na leta ya bangladesh n'ayandi maleta ku vyerekeye gutuma uburenganzira bw'abakozi bwisununura kurushiriza ku isi
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika nshuti mwese mukundi radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha tuboneho kandi akanya ko gushimira injeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fatukarara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na federika nkunikije amakuru nayo mwashikirijwe na rosine munezero mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.